radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ya radiyo inshuti ya bose mu dusange kandi kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ni umwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na jeffrey mutaguma
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
ngende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri sanga cyo kuri uyu mugoroba mu kiganiro ejo mugenzi wacu Thomas kamirindi yagiranye na antoni businge mu muryango w'urubyiruko ruharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere jijukirwa bavuze uko ikibazo cy'abangavu n'ingimbi cyangwa se imiyabaga mu rurimi rw'ikirundi batwara inda kigenda cyiyongera kandi ahanini bikaza kugaragara ko bazitewe n'abantu bakuru ariko se bigenda bite kugira ngo umuntu mukuru wakabaye agira inshingano zo kurengera cyangwa se guhanura abana batarageza ku myaka y'ubukure aba ari we wisanga yagiranye nabo imibonano mpuzabitsina haba hari impamvu zihariye zishingiye ku miterere cyangwa imitekerereze ya muntu ituma icyo kibazo kirushaho kwiyongera muri ibi bihe by'umwihariko mu rwanda hakorwa iki se kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti ibyo bibazo hamwe n'ibindi binyuranye nibyo turi buze kubaza umutumirwa wacu w'uyu munsi nabatumiriye dr albert gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu akaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi aho bakunze kwita sexologist mu ndimi z'abahanga niwe ugiye kudufasha gusobanukirwa n'ibijyanye n'icyo kibazo uko aho bihurira n'imitekerereze y'umuntu n'imyitwarire y'umuntu dr albert gakwaya ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane jeffrey murakoze cyane ye ubutumire bwanyu nishimiye ubutumire bwanyu yego urakoze nawe kubwitabira ejo mugenzi wacu thomas kamirindi nk'uko nari maze kubivuga yari arimo aganira kuri iki kibazo cy'abangavu cyangwa se imiyabaga ikomeje gutwara inda z'indaro umubare ukomeje kugenda wiyongera mu rwanda hari ndetse n'abantu ejo nari mu nsoma nko mu ntangiriro z'uyu mwaka mu karere ka gatsibo aho ngaho ngira ngo ni mu majyaruguru y'u rwanda honyine habarurwaga abagabo ijana na mirongo itandatu bashyikirijwe urukiko harimo n'abarenga ijana bakatiwe kubera gutera inda abangavu barenga magana atandatu na mirongo ine hanyuma ntegura iki kiganiro umugabo umwe arambwira ati erega ati burya n'abagore bakuru hari igihe batorohera ingimbi ati nuko zo zidasama ngo bigaragare haboneke ibimenyetso nk'uko bigenda ku bangavu dr gakwaya kuki abantu bakuze cyangwa se bafite imyaka ihagije y'ubukure bisanga bagiranye imibonano mpuzabitsina n'ingimbi cyangwa se abangavu imiyabaga mu rurimi rw'ikirundi haba hari uburyo bw'imiterere ya muntu butuma bino bintu bibaho
nagerageza kubisobanura mu magambo maremare ariko mbanza kwisegura cyane kuko turakoresha imvugo imvugo isa nkaho izimije kugira ngo niba hari nk'umwana udukurikiye twumva tuvuga ibyo abakoroni batwumvise ko ari ibishitani kandi ari ibintu nyine bikwiriye kubaho mu bantu binakwiriye no kwigishwa twe twanabyize noneho tugera turi uko ubiganira mu bantu rimwe na rimwe tugera tugafatwa ko wize n'ibishitani kuko rimwe na rimwe ukurikije niyo mpamvu rero ngiye gusaba ko ndagenda nzimiza n'aho mutumva mugende mumbwira biremewe koko ko ntabwo ushaka kuvuga ko byemewe ndavuga ko bibaho cyane kandi binazwi ko abantu benshi bakuru bamaze kugera ku myaka igiye hejuru hari igihe umubiri wabo cyangwa se ubushobozi bwabo cyangwa se umubano bari kumwe n'uwo bari kumwe mugenzi wabo utabagendekera neza noneho bigatuma habaho hazamukamo akantu kameze nko kujya gushaka ahandi kujya gushaka ahandi ashoboye kuko wenda iwe biba bitakunze urenze ukiri aho ngaho sa n'ugerageza wari uvuze uti ndi buze kugenda nzimiza ariko ndaza kugerageza nanjye kugenda mfasha abateze amatwi ijwi rya amerika ku gukurikirana nk'aho wari uvuze ngo umubiri utabagendekera neza sa n'ugerageza ku
hari igihe ku bagabo ku bagabo cyane cyane kuko nibo tugiye kugarukaho atari uko mbaha mvuga ko ariko bagakwiriye kubigenza ubundi bagakwiriye kujya gukonsulita kujya kureba nyine umusekisologe cyangwa se umupikologe cyangwa se n'umupikiyatire se cyangwa andorologe noneho bakaba bagufasha kujya bagufasha kongera gusubirana ubukaka n'ishema mu byo wari usanzwe ukora kuko hari igihe umubiri bikunanira bibura umurego ugera kuri cya gikorwa kigera ku ndunduro ariko bitapfiriye aho gusa hari nk'igihe usanga wenda byatewe n'indwara indwara zigabanya ubushake bw'umurego kuko buri burya buri mugabo buri gitondo mu guhera mu rukerera yasinziriye neza umubiri wongeye ubwonko bwongeye kuruhuka hari igihe ujya kubona ukabwirwa n'uko umubiri wawe wagize igitsina ndavuga ikivumbikisho cy'umugabo cyagize umurego iyo kitagira umurego kenshi icyo gihe uba utangiye kujya kureba niba udafite ikibazo cya cy'indwara z'umuvuduko w'amaraso cyangwa se cy'umutima icyo gihe bakagufasha cyangwa se cyangwa se haranavutsemo za diyabete cyangwa se n'impyiko zirimo kugira ikibazo aho ngaho ni utuntu abantu bakwiriye gukora abantu b'abagabo kugira ngo bajye gushakishiriza kuri twa twana kuko harimo rero n'abo bidakundira kongera kugirira dezire dezire sinzi uko wakivuga mu cyongereza cyangwa se mu kinyarwanda ni icyifuzo uwo bashakanye bitewe n'uko yitwara kuko hari igihe twese murabizi hari igihe tuvuga tuti twarimariye twashatse abagore cyangwa se twashatse abagabo ugasanga umuntu ntagikora ikintu gituma wa mugenzi we amugirira amurotaho amugirira icyifuzo none se dogiteri tukiri aho wenda tutarajya kure wari uvuze ukuntu umurego ushobora kugenda ugabanuka ku mugabo bitewe n'imyaka yaba afite ariko nanone nkibaza ntese iyo ugabanutse ntuba ugabanutse ni iki cyatuma utagabanuka mu gihe ari kumwe n'umuntu mukuru nk'uko wagabanuka mu gihe ari kumwe n'uwo mwana w'umwangavu cyangwa se w'umuyabaga ko n'ubundi umubiri we udahinduka ni iki gituma habaho iryo tandukaniro
iyo basanze nta ndwara zirimo zituma uwo murego ugabanuka wenda agasomborotso ndavuga yabonye wamufasha we cyangwa se yabonye uwo basanzwe babana ibice bye bishamadura bigasembura wa mugabo bikamutera mu mutwe ikintu gikomanda cya gitsina guhagarara ni ukuvuga ngo nta ndwara irimo y'umubiri aba agomba wundi kubizana akamera neza ntibigende bikora bicika intege se cyangwa ngo bimare akanya gato biba bihagaze byongere bicike intege byongere bihinduke bicike intege nka cya gitsina cy'imbata ni ukuvuga ngo ibyo bita penifurasi ni ukuvuga ngo ku mwana muto rero kubera ko we hari byinshi hari byinshi cyane hari ikintu cya mbere kubera ko umu- umu- umukobwa agakobwa kakiri gatoya eh, ku bantu b'abagabo mm, icyagaragaye no mu bushakashatsi bwinshi no mu nyandiko nyinshi tu- twagiye twiga eh, mm, kuko tutazivuga muri aka kanya zo icyo bita misiteri ni umuntu mushya ni umuntu ugizwe n'ibintu bi- byinshi bitangaje kubera n'ubwiza n'u- kuko kaba kakimenya gatoya kaba kagifite mwene iby'inyuma noneho tuza kwinjira mu byo mu mutwe noneho rero eh, ikindi iyo ari umwana kaba ga- gakeneye kuvumbura buri gihe kagerageza no gushakisha ibintu byose bituma kagaragara Eh, noneho no kuba eh, am- akenshi na kenshi eh, abantu benshi nk'abo ngabo baba bafite abandi bakorana bamaze igihe kirekire eh, baratangiye kuba umubano wabo waratangiye kuba ibintu bisanzwe nta muntu ukimubwira ngo ukora iki neza ndetse bakabona ari kumwe n'umuntu umubwira ngo "Oh, ngo umeze neza ngo ndakubona neza bimeze gutya noneho bigatuma na wa wundi yongera kumva ari umuntu wa mugabo yongera kumva ari umuntu ukunzwe ufite za performance ariko noneho byagera by'umwihariko byagera mu cyerekeranye nuko na turiya twana tuba tureba n'indoro irogare cyane cyane mu cyerekeranye n'indoro indoro Mm.
indoro indoro ituma ukuntu aba akureba areba umuntu mukuru nawe ush- ashaka kumureba byonyine byongera ubukana mu cyerekeranye ya- na ya dezizi na cya cyifuzo na kwa gusubira kugira intege nyinshi zo gusomboroka zo gusomboroka biza kuganisha kuri kwa gucana umuriro uganisha kuri eh, cya kivumbikisha noneho bi- si si aho ngaho bigeze gusa ni n- n'ukuntu umuntu mutoya kubera ko abashakisha abashakisha cyane cyane ko aba anafite n'ubushobozi bukeya imwe aba aba ashaka kumenya aba eh, i- ndetse na mm, n'ibivumbikisho ndavuga igitsina kiba ki- kikiri gitoya kitaramenya ibyo bintu byinshi aho ngaho rero ugasanga rimwe na rimwe icyo cyubahiro uko kumenya ku- kubaha kugirira ini konsiderasiyo ni uku gusa nk'aho ubu ni umugabo mm, abona uwo mugabo nk- nk'umuntu wubashywe wubashywe biyongera kuko burya ku mugabo naturelema umugabo burya ikintu asaba niyo inkonsiyama atabishaka ni uko- ni uko agirirwa icyubahiro ni uko icyo akoze cyemerwa wanagikosora ukagikosora ariko washimye icyo yakoze cya mbere noneho abo ngabo bo urumva ku bana batoya b'abakobwa bo bara- baracyemera kandi no ku- no- akenshi baba barimo kwishakisha kuko imyaka twavuze y'ubugimbi y'ubwangavu ni imyaka ya identity yo kwishakamo uwo azaba we noneho aho ngaho rero aba ashaka kugira ngo asosiye muri cya gikorwa cye noneho bigeze rero mu mu mubonano muri cya gikorwa ngirana kibanza guhera mu mutwe noneho cyageze ahandi bagera kuri bya bibumbikisha ahandi mu rugo agera mu rugo wa- kuko uko umuntu akura uko umugabo akura hari uko agenda agira i- i- i- i- ibigize u- igitsina cy'umugabo bigenda biba uh, binini ariko hakabamo na za porositate zigenda zi- zi- ziba nini cyane ndetse mm, bi- bi- bi- bikagabanya ubukana bwa- bwo kugira uh, bw'umurego Eh, ariko by'umwihariko ku mukobwa ku mudamu nawe uko agenda akura uko abyara eh, niko za nzungano zigenda ziba nini rimwe na rimwe rero rwa rwungano rw'umugabo ruzagerayo ruka ntirubashe gukora hirya gosha dorowati kuko eh, n- nongere nsubiremo muri kiriya gikorwa kigera ku ndunduro abantu bose baba bagomba guhera mu- byo bihera mu mutwe bakazagera ubwo babigezaho hariho abaryoherwa ba- biturutse ku hari abumva ibyishimo umunezero biturutse kuko eh, u- umugabo akoresha igitsina cyangwa se n'uko umugore yitwara kuko uko umugore yitwara mu mibonano nibyo byongera ubukana bwo mm, bu- ubukana bwo- bw'umurego w'igitsina U- cy'umugore u- ubwo se abo bana ko baba batanabizi eh, sinavuga ngo ntibabizi ariko ugereranije n'abantu bakuru ko umuntu yakaba yatekereza ati eh, ntabwo bafite uburambe muri byo nk'abantu bakuru ni ubuhe buryo bitwara bwatuma ibyo bitekerezo ubwo bushake burutaho kuza
Eh, u- urumva nk'umugabo kenshi na kenshi uri mu rugo iwe eh, wa- o- mm, uta- uda- uda- utajijukiwe n'ibyo bintu byo n'umugore we ko bagomba kubiganira ngo bahindure ama- uburyo bwo kubikora ngo buri wese yerekerane ukundi abikora ndetse bajye no kubikora babanje kuryoherwa babanje gutangirira hamwe kuko hari ibintu bibagirwa mu bantu benshi bamaranye igihe icyo bita ibibanziriza gukora umubonano mpuzabitsina ni ukuvuga ngo ni ugutegura mugenzi wawe nawe akagutegura hari igihe usanga byitirirwa iby'umugabo gusa umugore we ntagire icyo akora ndetse byajya no kuba ugasanga uwo mugore wenda aryamyaho cyangwa se umugabo nawe aratangira ahita arangiza urumva cyangwa se biragera hagati bikamupfana nta n'icyo arwaye kindi ari uko wenda uko byegerana uko byaba ibitsina byombi muri forotoma ntabwo ya egisitasiyo ndobo ni nko gucana ikibiriti bihora gucana ikibiriti kugicanura cana cana cana cana noneho bikazageraho wa muriro ukazagera hahandi byongera bwa bukana bw'umurego noneho ariko ku mwana mutoya we kubera ko biba ari bitoya cyane rimwe na rimwe akagaragaza n'ubushobozi bukeya bwo kwihanganira ubwo kwinjira cyangwa se akanabigerageza kukumvisha ko wenda arimo kobara ko aribwo bwa mbere akibikora niko bikunda kugenda efektivuma noneho ugasanga wa muntu asubiranye bwa bugabo bwa kera yumvise avuga ati atangaha rwose ntureba ko bigenda uriya yari agiye kuzanyita numva ko ntari umuntu ushoboye ugasanga rero ka kandi gatoya kubera kuniha gutaka kugira gute ibyo mbiboneye amagambo kubera kuniha gutaka kugira gute bikongera kongera ubukana nuko uwo mwana biba bimeze n'indero na rogare ndetse wenda rimwe na rimwe n'ibyuya n'ibiki bigaragaza ko rwose ari mu gikorwa gisa nk'aho cyageze iyo kigera cyamugejejeho iyo kigera ariko ku wundi ku wundi we yabanaga nawe rimwe na rimwe yahoraga amusaba imbabazi atinya kugira imana umbabarire none sinzi uko byagenze nirirwanye siteresi ugasanga wenda n'undi ntabyihanganiye ararakaye ahita ahindukira cyangwa se abivuyemo rimwe na rimwe no mu biganiro abantu babana igihe kirekire bakanabivugana ugasanga umugabo ni birakomerekeje muri kamere ye bwite icyo bita buresitini narisitike ariko yagera ahandi akabishobora kandi ari n'umuntu nanone ka kandi gatoya gagifite amasharume y'umuntu ukiri mutoya gagifite bya bindi bya inosanse noneho yahagera akabona akoze ikimu icyo nakwita nko kumunoza akanatinda cyangwa se akabanguka muri kwa kurangiza mu kugera ku ndunduro ibyo rero urumva sinzi niba nsobanuye neza wenda wakomeza ukansobanuza gusa icyerekeranye n'uko hamwe abishobora cyane ahandi bikamunanira kubera ibyo mugenzi we aba amwiteguyeho ndetse akanabifashwamo kutabigeraho nuko wenda rimwe na rimwe inzungano ziba zaragiye zirushaho kuba nini zirushaho gukenera ingufu nyinshi kandi undi aho atarimo kugenda ageraho cyane
ndibwira ko aho noneho byumvikana ko ishobora kuba ari imwe mu mpamvu zatuma abantu bakuze bashakisha aho bakura uwo munezero bamwe muri bo baba batakibona ariko ntarava kuri iyo ngingo hari akantu wavuze ntabashije gusobanukirwa ko wavuze uti indoro unabivuga mu gifaransa uti rogari indoro yo ni iyihe ndoro abo bana bagira abantu bakuru baba badafite ni uwuhe mwihariko kuri iyo ndoro gerageza gusa n'usobanurira abaduteze amatwi ikintu kiva muri iyo ndoro n'ukuntu iba iteye gutuma umugabo yakumva ko hari ikintu yabuze hariya akaba akibonye hano
indoro yo yonyine ntabwo ihagije ni imwe mu hari icyo bita kiriteri kiriteri nyinshi hari izizana burundu nk'umuntu ushaka iyo agenda ashaka uwo bazahuza ubuzima umuntu bazabana agenda ashaka umuntu usa n'abantu yamenye mbere abo bantu yamenye mbere ni bande ni ababyeyi be akenshi abantu bashaka abantu babagaragariza ibyifuzo bazabana nabo babagaragariza urukundo babagaragariza ibyifuzo bisa nk'ibyo ba nyina babagiriye cyangwa se ibyo ababyeyi babo basi babagiriye cyangwa se abandi babanye nabo noneho hakaba n'ikindi cyitwa indi kiriteri yitwa emoshoni iyo ngiyo yo ni igitangaza kuko eh,
ubwo ni amarangamutima amarangamutima eh, cyangwa ibyiyumviro bi- bi- bi- bi- bi- umuntu ukubaha umuntu ukugaragariza ko akumva mu mu- mu mibereho yawe kuko buri muntu wese agira icyo bita purajirite noneho akakumva ndetse no kujya gushaka umufasha burya biba bigaragara ko harimo uh, ikintu cyo kugira ngo mwungikane utakwifasha wenyine noneho umuntu ukumva umuntu ukugaragariza amarangamutima yo kukumva yo kukwakira yo kukwihanganira uwo muntu aba nawe ari mu bantu bakubera ni kimwe mu bigukura noneho hakaba n'abandi noneho bo- bo bita sedikisiyo sinzi ukuntu umuntu yakita icyo bita se- iyindi kiriteri yitwa sedikisiyo iyi banza ari nayo nko ikomeye kureshya se cyane.
buriya Eh, eh, kureshya kureshya eh.
Mm.
ibanze rero nu- ni indoro indoro wa muntu ukureka ukamwitegereza cyane cyane abana batoya baba bigirira amasoni ntibakwemerera ko umureba umuntu utakwemerera ut- umuntu mudahuza amaso kenshi iyo udaketse ko ari umuntu wibye ikintu ariko aho ngaho muri iyo gahunda ntabwo harimo kwiba kuko iyo mwicaranye cyangwa muri kumwe cyangwa se arimo ku- akakwima eh, uburyo nibwo buganisha kuri cya kindi cyo- cyo kuba misteriyasi mi- misteriye uri umuntu w'igitangaza akakwima ko umureba ndetse iyo wamuhamije nawe akajya kobuseriva nawe urimo kumwobuseriva icyo kintu rero rogari nicyo kintu we buri wese aba akeneye ko bamwobuseriva ndetse nawe akenerwa kobuseriva akanakwangira kukwereka ko akobuseriva nicyo kintu gi- ni- ni je yo mu mutwe ni imikino yo mu mutwe nicyo kintu cya mbere gi- gicanganyikisha abantu cyane cyane ko uwo muntu aba yakwigizeho umuntu ubuze umuntu w'igitangaza umuntu utamenya aho aturutse utaravumbura noneho rero ibyo bintu wumva bigatangira kuzamura amaradara akwegereye ayo ari yo yose ariyo agize umuntu yo kugira ngo u- u- umugire icyo bita ideyari muri rwa rukundo rusimbura uwari urimo utari ukirimo kuko abantu benshi eh, nongere nsubiremo ko abantu benshi babana bibeshya ko eh, bibeshya ko bakunda kwibeshya ko eh, u- i- uwo mubana wamufashe burundu Or ubu ntabwo ari ntabwo ari burundu umuntu mubana nta nta- ntushobora gu- si igicuruzwa umugore si igicuruzwa umugabo si igicuruzwa umu- si si- si- si ni- si n'akabati si n'intebe si na televiziyo si ni- si na- si na kompiyuta ni ikintu nabyo kandi birahinduka haza amaverisiyo mashyashya ni ukuvuga ngo ni umuntu ugira amawusiyo menshi ahora ahinduka Icyo- icyo rero kugira ngo wongere umurememo wowe azahora arota uzamufasha gukora icyo bita amashusho azajya yireseraho abona urukundo y'ipfa guhora umuntu ahinduka abenshi rero ntibabikora nibyo nigeze no kuvuga ko abantu benshi iyo bageze mu mago ndabizi jopure nanjye mba ndimo kubivuga ntibi- ntu- ntibikubabaze nanjye ntibimbabaza hari igihe ugera mu rugo ugahita wiyambarira ibikweta cyangwa ibikamambiri cyangwa se ukagenda n'ibirenge waba wiriwe mu rugo uka- ukirirwa usa nabi wisize amavuta ugize gute ibyanwa waretse bigakura ko- koga mu kanwa nabyo bikomeye cyane abantu benshi niko bigenda uwo muntu na- na- na- nawe aka- akagera mu rugo agahita akuramo imyenda akambara ibi- ibi- imyenda y'indabaga icikaguritse eh, akagera gutya agatangira gukora uturimo two mu rugo Eh, ugasanga buri gihe mubona nawe asa asa ukuntu kandi hari uko wigeze kumubona mbere ukimushakisha ibyo rero bigenda bigabanya isura ye muri wowe nawe ari wowe nawe akagenda akugabanyamo isura ndetse ugasanga nyine byararangiye ndetse no- bitavuze ko no muri wa mubonano kenshi badakora bimwe mu buryo bumwe busa Mm. kandi ugasanga ari- abantu benshi bakunda no kubiganira ni ibintu byabaye tabu ndavuga mu banyafurika cyane mu- mu- no mu bazungu ahangaho rimwe na rimwe abo du- du- du- dukora dukoraho amaterapi n'ama intervention usanga ikintu bakunda gupfa nabo baba baratangiye kumva ko uriya ni uwanjye namugezeho Mm.
Eh, ugasanga eh, na byararangiye naramufashe ugasanga nta kintu kimukorera kimushimisha aribwe rero naramujyana kuri saint valentin cyangwa rimwe na rimwe baragenda bagasohoka bakarya kapita cyangwa se bakanywa agafanta n'akagere ariko barimo gutongana ikindi umuntu mukuru w'umugore aba afite planifikasiyo nyinshi cyane eh, n'umugabo aba afite izindi planifikasiyo ugasanga mwabaye nk'abantu rimwe na rimwe mwibagirwa ko mugomba kongera kwibukiranya ku- ku- kubyutsa gutembereza rwa rukundo rwanyu ndetse no kwibukiranya ahatakozwe ahatajya hagerwa mu mu- mu rukundo rwanyu nu- ndetse no mu binyamuneza no mu kanyamuneza no mu ndunduro
birumvikana dr albert gakwaya ko em, i- iyi nsanganyamatsiko ndumva ari ngari cyane ku buryo dushobora kutabona umwanya uhagije mu gihe cy'isaha imwe yo kubiganiraho ariko mbanze ngushimire ibyo bisobanuro uduhaye bituma eh, bigenda uko bigenda turaza kugaruka wenda ku bindi bibazo bigendanye n'iyo myitwarire ariko ndabona abantu ari benshi cyane bashaka kugira icyo bavuga hano ku ijwi ry'amerika reka dutangire twakire abanywanyi b'ijwi ry'amerika duhereye kuri eric ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane yewe uherereye he eric nitwa nitwa bizumemye Eric ndi i kigali gikondo Mm.
nibyo kuko ndasobanukiwe menya impamvu ituma abakobwa benshi batwara inda z'indaro akenshi usanga koko abagabo aribo babashuka cyane cyane ko mu rugo maze kumva ko hari igihe biba byaranze neza burundu agashaka ak- uwo abashije gushobora akamwihererana n'ejo bikaba uko n'ejo bundi bikaba uko ariko icyo nagira ngo mbaze umutumire Mm.
ese ese iyo ubona urwego bigezeho hagati y'umu- y'uwo- y'umugabo ko ndumva ko umugabo ari we aba afite uruhare cyane kurusha umu- uwo mwana w'umukobwa ese mubona hakorwa iki kugira ngo abagabo bare- bacike kuri uwo muco murakoze nicyo kibazo nari mfite dr albert nawe uremera ko umugabo ari we ufite uruhare runini mu gushora uh, u- u- uh, ingimbi cyangwa se abangavu mu mibonano mpuzabitsina cyangwa nazo zishobora kuwurugira
E, o- oya ntabwo ntabwo byemera kuko buri muntu wese ubundi ku mukobwa buri muntu uwo ari we wese kereka utararezwe n'abantu iki- igihenze kuri we ni uru- ni- ni- ni- ni- ni urukundo rwe igihenze ni urukundo rwe ngewe mvuga urukundo ariko simpera ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina mpuzabitsina kuko imibonano mpuzabitsina biza eh, ku ndunduro yo kunoza rwa rukundo ndetse buri wese akagira umu akagira uruku akagira umunezero ku ruhande rwe ariko ni ukuvuga ngo wa mwana w'umukobwa utararemewe kirazira yuko atagomba gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo ari we wese Eh, ndetse eh, kujya gushakira um, amaronko cyangwa se ubushobozi muri wa mubonano mpuzabitsina kuko iyo ubona uwo muntu ukurusha imyaka mirongo makumyabiri n'itanu cumi n'itanu mirongo itatu aje akugana Eh, eh, bira- birumvikana ko harimo n'abana iteka ryose wenda baba bashaka abantu bakunda bangana kuko hari hari igihe hari amapatoloji cyangwa se ama- ama- amatitide yideveropa ku bana bamwe batabonye ba urumva noneho bagatangira kujya bashakisha a- a- eh, abantu babafasha ni ukuvuga ngo wa mwana ariko w'ingimbi ugera ku myaka cumi n'itandatu cumi n'itatu cumi n'ine cumi n'itanu cumi n'itandatu ubu icyo gihe aba akiri mu maboko y'ababyeyi mu maboko y'abakagombye kubareberera iyo agucitse akagenda uki- uwo umubereye antivirusi akagenda agakorerwa ibyo ngibyo urumva ko iyo agiye yijyanye rimwe na rimwe ashobora gukorerwa ibyo ashaka ashobora gushukwa n'ushobotse iyo ataremewe kirazira birengeje ibihagije ndetse hakaba n'abandi noneho baba bageze muri ya myaka irenga kurebererwa cumi n'umunani kuzamura nabo usanga ako kantu ko korohera umuntu agatanga igihenze kuri we ndavuga wa mubiri ya mirebere bwa bwiza kwakorohera umuntu ku mibu- ku mibonano binyuranye n'uko umuco wacu bitegura binyuranye n'amabwire n'amabwire yagiye abwirwa ntabwo ibyo twabishyira ku ruhande ndetse ariko umugabo si we wenyine kuko no kugira ngo ave mu rugo nawe eh, hari hari ibyo aba atashoboye ibyo bintu muta- kutashoborwa rero hari igihe baba batabiganiriye I- urumva ni ibya kupure yose ntabwo iyo mubiganiriye hari ukuntu bombi bashobora guhindura cyangwa se bakagisha inama babifitemo ubumenyi bakareba uburyo aho bigenda bipfira n'aho ku buryo byongera kugaruka ku murongo kuko iki umubonano mpuzabitsina urukundo ruhera mu mutwe rukazahinduka igikorwa ngirana cya gihe cy'indunduro ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari umugabo gusa ni impande zombi ni muri kupuru ubwaho nawe ubwe mu mu gushakira ibisubizo aho atariho ndetse na wa mwana nawe u- uba ufite eh, kirazira itara- itarahawe intege ku buryo buhagije Mm.
ndetse n'abamuri n'abamurera batamubaye hafi cyane kuko buri- burya kenshi iyo uganira n'umwana umenya modifikasiyo n'amashavuma eh, n'akagurupe agendamo ibyo bagenda bamuganisha Mm, ndumva iki- ikibazo i- yari yabajije ugisubirije m, icyarimwe eh, n'ibyo em, yavugaga bijyanye no kuba abantu bakuze ari bo babigiramo uruhare cyane reka noneho twakire david
ndakumva neza ndabumva neza david ndi hano i kigali hano za kimironko yego ni ikibazo ni igitekerezo
kijya gusa n'igitekerezo oh, ni nk'ikibazo urebye Eh, ese njya nibaza ku bintu tuba tuganira ku masije atandukanye abatumire bakaza ariko nko kuri iyi sije turiho njya nibaza ngo hari imyumvire n'imitekerereze iri sitandadi ku isi yose ku buryo nk'uko tuzi ko umuntu ari nk'undi imana iturema ari imwe gusa imico igatandukana ku buryo twavuga tuti icyo tuba dutekereza hano nk'ikibazo cyaba cyaraboneye igisubizo ahandi hantu kure noneho tukifashisha ingero za kure tukazana ibisubizo iwacu kugira ngo twe gutinda mu kwibaza ahubwo twavanse tujya imbere mu bisubizo bitewe n'uko ahandi badutanze wenda kubigeraho
dr albert hari ahantu aho ariho hose ku isi bashoboye gukemura iki kibazo ngo tube twagerageza gutira kurahura ubwenge bakoresheje
yego yego cyane mm, nta nubwo mm, bi- binagoranye kuko cyane eh, ah, ni mu- muri buri muco bafite ukuntu bagiye bategura abantu bajyaga bategura abantu ndetse mu masivirizasiyo atandukanye muri buri muco cyane cyane noneho reka duhere ku iwacu ku iwacu w'umunyarwanda murabizi abantu ba kera ntibambaraga eh, ngo banyiramize bagezaga ahantu ndetse rimwe na rimwe n'amabere bakayasiga hanze iyi- agahu bambaye banza barakagabanaga ari benshi hagasigara ut- utuntu tumanuka hepfo ariko eh, i- i- i- i- i- ku buryo hagaragara ibipande bikunda gu- gu- gu- gutera agasomborotso ubu ngubu iyo wongeye abadamu benshi bambaye eh, amabere ari hanze eh, ni igitangaza benshi bahita bananirwa kwihangana bakaba dekonsantere kubera ibyo babonye ariko iwacu byari biriho ku buryo eh, kandi in- in- mu- mu bihe mbere by'abasokuruza bacu nta nda z'indaro zabagaho n'uwagiraga ibyago akayigira muzi ibihano byabaga bikomeye ba- babahaga icyo kintu o, eh, cyaritonderwaga kugeza umuntu arongowe nta muryango ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni umuco umuco ni uko baremera umuntu kirazira icyo ni icya mbere cyo ndahera iwacu n'ahandi henshi ntabwo abantu bose bagiraga o, ibyo bintu o, hari aho baba eh, babacaga ndetse murabizi n'i Yerusalemu uko byari bimeze hari abantu bajyaga kohera ndetse bariya abantu bameze nk'aho dufite umuti umwe na henshi niko byari bimeze ubu rero nabwo ubu ubwo ubu ubwo uko bigenda bagenda bafasha abantu kugira abana bagakura baganirizwa kuri sexuality sexuality iwabo ntibayite ibishitani ndumva mm, Geoffrey Mudagoma uba uba muri Amerika warabibonye abana ba- baganirizwa uko i- i- i- ikigize umubiri wabo cyose barakiganirizwa bya- byagera ku myaka yabo bakanabikoresha ariko iwacu ntabwo turabasha kubyinjiza mu mu- mu- cyane cyane muri afurika ntiturabasha kubyinjiza muri mu nyigisho duha abana gusa ariko ndagaruka ku banyarwanda kubera ko abanyarwanda bo bari bafite n'uburyo bateguraga umuntu w'umukobwa bata- bitabaye kumuvi- kumu- kumukorera icyo bita kumuhemukira ahubwo kumute- gutegura za nzungano cyangwa bimwe mu bigize inzungano ze zamufashaga kwitegura icyo kintu ariko ibyo bintu byaraje bikurwaho n'umu- n'umukoroni umukoroni yaraje abikuraho abyita ibishitani ufite birya bakavuga ko ari imiparatike ama- y'ama- y- y'ibishitani noneho bivaho ko- bivaho kugira ngo umuntu yitwe umukirisitu cyangwa yitwe umurokore cyangwa se yitwe umuntu muzima ibyo bintu bivaho ariko hari uburyo babiganirizwaga hari uburyo bateguraga uwo muntu ndetse n'umwana w'umuhungu bakabimuganiriza mu majenerasiyo twebwe twavutse iyo mico yarahinduye ibishitani hari byinshi twaganirijwe hari byinshi twibonagaho ugasanga eh, nibyo bibazo dufite ariko hangaha muri izi za sosiyete ya ogisantare n'ahandi henshi umuntu bamutegurira icyo kintu haba mu ishuri ndetse no mu ngo cyane cyane ko ababyeyi ari bo bi- bitegurira abana babo nibwira rero ko noneho izi za tekinoloji zagiye ziza ni amasiyansi ari mashyashya agaragaza ko u- ubundi habaho icyo bita ibyishimo byo mu mutwe hakabaho ibi- kurangiza byo mu mutwe hakaba no kurangiza byo ku mubiri ibyo bintu byose haba ku mugore cyangwa ku mugabo ibyo bintu byose rero byabaye ngombwa ko bigenda biba bisobanuka siyansifikoma ndetse bigasobanuka eh, mu buryo butandukanye kuko umutekinologe ntakora ku byerekeranye n'umubiri gusa nta- nta- akora ndetse n'ibyerekeranye no mu mutwe kugaruramo ibyagiye biburamo kuri wa wundi mubana ni ukuvuga ngo rero aho bagiye babibonera ibisubizo eh, ku buryo bifasha bishobora gufasha wa wundi kongera kwiremamo ubukaka akazageza ku myaka mirongo irindwi akiri intare nk'uko yari intare aho kujya gushakira ubutare ku- ku gatama gatoya atakibasha kurya intama nini cyangwa se eh, impara cyangwa se i- impara nyayo akajya kurya nka eh, kubera ko ariko ari- ariko arushije Eh, imbaraga
ariko arusha imbaraga ari nako yumvishijwe kandi wenda hari hari ahantu hari ikintu atavuje atakoresheje hari imbago atitwaje kugira ngo abashe kugera aho ari kuko biyumvikana mujya mubona abasaza bafite imyaka byenda kugera mirongo itandatu n'itanu mirongo irindwi ni wacu twari tubafite babaga bakibyara kandi abana ukabona ni ababo koko Mm.
niyo wakoresha ADN ukabona ni ababo urumva ko byashobokaga uba urumva hari ibintu byinshi bisigaye bidufasha kumererwa nabi ugasanga ntu- abenshi ntitubigira cyane cyane nka stress murayizi ko yo ibikoraho bigahinduka eh, noneho wahora na wa mugenzi wawe ukwiteguyeho performance za karahabutaka uff noneho ugahitamo ubu bamwe bamwe bahitamo kujya nyine aho bi- aho nyine bahura na- no kuniha cyangwa se no gutaka bigaragaza ko rwose wasubiye kuba intare sinzi niba ndimo ku- Eh, eh.
kumvikanisha Eh, ndumva ndumva ubisobanuye reka twakire eh, ku murongo wa telefoni dufiteho abantu benshi eh, reka duhere ko- kuri desire hakurikireho leonidasi Eh, desire nyarutsa ibibazo byawe ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze ku byo bya mbere kandi abashimiye cyane Mm.
hanyuma uwo mutumire ndabona ufite akabazo ntabwo kumubaza ruberi sinzi ko anyumva arakumva ndaguteze amatwi ndeze Eh, kuko rero ndasoma ibyo ntunze mwari mwashyize kuri facebook niho ndabategerera agenda umurundi mvuka mu ntara ya makamba
yego
kandi mu byo mwavuze turema hari bimwe ndashimye n'ibindi ntatahukiwe icyo kintu cyo ku muco ugenda ndagitahuka ikintu cyose ni umuco wacu kandi ugaca bivana ni mu mutwe hanyuma ikibazo mfise ndetse none kubera ubona amateka aguma aza ava mu bazungu ugasanga umuntu nyine ni- niwe yihitiramo gushima kwiwe nk'ubu hari inkuru mperwa kuraba nyamba ari muri nigeria sinzi ko babyita gerontofili mu gasi icibuka neza usanga nk'umugore afite hafi katereve canke ah, yari katereve ari mu makarani aje gushakana n'umwana w'umuhungu afite benta jewe rero ndagomba muha- muhasigurire ico biba bivuye ko jewe ndi umu infirmiyade
yego Mm. Ura- urabyi- uranabyumva cyane Mm. Mm.
ndanavyumva nanje nje gituma ngendeye kumubaza uwo mupsikologisite Okay, ura- abe hari vyabafasha urakoze desire reka reka twakire na leonidas hanyuma eh, albert abasubirize icyarimwe leonidas ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane tomasi kamiringi
ni mutagoma komeza
murakoze cyane manje kuramutsa abakunzi b'ijwi rya amerika mwese Ngo hanyuma rero Mhm.
nyine nagira mbaze uwo muhinga ko mu bisanzwe bamaze bamaze kwiga izo nyigisho eh, amaze kuba umuhinga mu bijyanye n'ibyo by'inyigisho arabona yuko bu- u- ahantu isi iri kiraja ni heza cyane kuko kuko urwaruka ruko rurajogwa muri ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina n'abantu bakuze akenshi rero ugasanga biva ko urwaruka rwinshi usanga rwirukira amafaranga n'ibindi bintu nirari nk'uko hari umuntu yabyanditse muri komantere rero n- nagira ndamubaze imigiki bariko barakora nk'umuhinga bari bakwiye gu- gutegura ibiganiro kugwaruka baga- bagasaba ubutegetsi bukabifa- bukabibafashamwo kugira ngo ivyo biganiro bishobore gushikira ugwaruka hanyuma bi- bige guhindura i- imyiyumvo yabo mu- donc la psychologie yabo ihinduke Urako- kugira mbaze rero yuko eh, abo bahinga yuko uwo muhinga uko bafise icyo kiyumviro cy'uko ivyo babikora urakoze cyane leonidas Eh, dr albert gakwaya ibibazo bya desire na leonidas ngira ngo wabyumvise neza reka tuguhe umwanya ubisubize
Eh, ndagira ngo mbere yo gusubiza desire na leonidasi mbanje no gusuhuza nagira ngo eh, nongere nsubiremo akantu wenda ntari nasobanuye cyane Eh, eh, iki i- i- urukundo unu- ni ikintu kiri liberali cyane cyane ko ni ikintu umuntu aba yemerewe iyo ari umuntu wemerewe kwifata bitewe n'amategeko wemerewe kwifatira ibyemezo ushobora kuvuga uti ngewe ngendana n'abagore cyangwa n'aba- mm, ndi umugore cyangwa ngendana n'abagabo ndi umugabo cyangwa se ngakunda abantu batoya iyo uri umuntu wifatira ibyemezo kuko buri gihe umuntu agenda ashakisha ariko iyo ari umuntu udafatirwa utaragera igihe cyo gufatirwa ibyemezo ukaba ari umuntu ba- baganisha muri ibyo bikorwa aho ngaho niho natangira mm, mvuga ko eh, ikintu cya mbere leta zikwiriye gukora iz'iwacu nk'uko hano izo mu burayi zagiye zigira n'ababyeyi uko bagenda babigenda basubiriramo abana valeri bafite basubiriramo abana eh, uburenganzira bafite bwo guhitamo icyiza kuri bo n'ikibi kuri bo icyo bashaka bakajyana n'umuntu bashaka ni ukuvuga ngo na wa wundi ha- ntabwo abantu bose bakunda abantu banganya imyaka ntabwo abantu bose bakunda abantu banganya imyaka ntabwo ni- niko niko icyo bita konfigurasiyo bitewe n'ubuzima umuntu aba yaragiye ahitamo bigenda bimubera kuko ni ukuvuga ngo eh, umuntu niba yihitiramo uwo muntu kubera ko eh, hari uwo bimwibutsa cyangwa se hari uwo bitamwibutsa yabuze bikamutuma ari we agira ideyari mu buzima bwe cyane cyane mu ki- kuganisha urukundo akaba yakwikundira abagabo abagabo bakuru aho ntiwabimurenganyiriza ndetse n'umudamu nawe ugeze mu myaka wenda nk'imyaka mirongo ine akaba yaragerageje wenda mm, abantu bafite imyaka mitoya agasanga wenda baramugereraho ubundi atamugereye bigasa nk'aho bimusubiza cya cyubahiro bya bindi navugaga ngo res- ku- icyubahiro amarangamutima ajyanye no kubaha amarangamutima ajyanye na na sediction no kureshya ndetse na ya rogari y'umusore mutoya ku mugore mukuru nabyo hari igihe bi- ari byo bimunogera wa wundi wamaze kuba kugeraho ahura n'umuntu mukuru ni ukuvuga ngo ni igikorwa giterwa n'ukuntu umuntu aba asanzwe afite setting aba ari porogarame mu mutwe iyo bigeze aho rero ikibi ni ugufata cyangwa se ni ukwemeranywa n'umuntu mutoya kuko hari n'igihe usanga ba bandi bafite imyaka mirongo ine atariwe ugenda amushaka ahubwo ahura na wa mwana w'umusore ugenda ariwe ushaka umuntu ungana gutya noneho vipondo performance wenda akagenda anamutegeka kuko rimwe na rimwe hari ibintu biba mu ba- mu bategarugori byitwa eh, ese yimeze nka materineri cyane cyane na komperansiyo na bienveyanse no kwakira umuntu neza cyane ugasanga rero wa- wa- ka gasore gatoya ka- ka- ki- gasanzwe n'ubundi kikundira ba bantu bakuru kubera impamvu z'uko kabayeho mu bihe byabanje ko ibintu byose biba mu mutwe noneho kanabishobora kageze hariya Mm, kanabishobora mm, ni nk'ukuntu umuntu hari abantu baba bato ubona badakunda kugenda n'abantu bangana nabo bagendera n'ababakuze babaruka ni ibyo rero nashaka kugeraho mvuga ko iyi ubundi mu maporogaramu y'amashuri hagakwiriye gushyirwamo mm, ikintu cyerekeranye no gukora eh, urutirigongo cyangwa korone veritebrale ifite iha ingufu umwana w'umukobwa akabona ko hari ahantu hahenze ndetse n'umwana w'umuhungu akabona ko agomba kuhavunikira agiye kuhasaba wa mukobwa uworoheje bikaba ari uko wenda bishobora kuba ari umutego nk'uko hano mu burayi bimeze kugira ngo umuntu atinyuka abwire umugabo abakobwa bari urugero rutoya rw'abahungu ndetse na- byo- nagira ngo se nk'aho ngarura ikintu kigarura ku muco cyane cyane umuco wacu twataye iyi agaciro cyane cyane ko mu kugarura mu kuga- nongere garuke ko iyi kintu gituma abantu bakugirira urukundo usibye ibyo uvuga birimo ubuhanga usibye ibyo uvuga byiza bakunda usibye n'uko watuma wa mugabo yongera kuba mwiza cyane yongera kwiyumvamo ingufu hari n'ikintu cyitwa kuba misiteri ikintu gihenda iyo kiboneka gakeya iyo batizi gake ni uko nguko amagambo radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turagenda tugana ku musozo reka twakire jean claude ikaze mu kiganiro muri isanga
yego nawe mwiriwe ndamukeze n'umutumire arakumva
yego yewe nk'akabazo nari mfise nshobora kubaza umutumire nk'ahantu umuntu aba aherereye hari igihe nk'umuhungu aba yishimiye umukobwa wenda ashobora kuba amusumbya n'imyaka cyangwa ugasanga umukobwa ashobora kuba afise uburyo mbwa umuhungu nta buryo ashobora kuba bwo kuba yabana n'umudamu we mu rugo ariko ugasanga ababyeyi iwabo w'umuhungu nubwo umuhungu bashoboye kuba yashima nyamukobwa ababyeyi ntibashoboye kuba bamwishimira aho rero iyo bimaze kuba nk'uko uyu mukobwa umaze kumuzana mu rugo uca usanga mu rugo ababyeyi ababyeyi b'umuhungu usanga batumvikana n'ababyeyi b'umukobwa cyangwa ugasanga ntibumvikana hamwe donke ugasanga umukobwa ntibumvikana na ba nyirabukwe na ba sebukwe mbega icyo hari icyo bashobora kutuganiriraho cyangwa murakoze cyane dr albert ukutumvikana hagati y'imiryango hari uruhare bishobora kugira mu migendekere ya cya gikorwa kiganisha ku ndunduro inogeye bombi
ee cyane kuko bigenda biremamo icyo twakwita konfuri umubano mubi hagati y'abakundanye kuko ntawakubwira n'aba ababyeyi bawe cyangwa se ababyeyi bakugaragariza ko ari uwo bagutwaye cyangwa se uwo muntu ari umuntu w'umunyangeso mbi kubera ko rimwe na rimwe nawe hari ibyamurenze akagira kamere y'igasohoka kuko abantu benshi mu mibano bagomba guhora bihanganye bibombaritse rimwe na rimwe wenda bamugeza ku ndundu bamugeza ku kibambasi nawe akagerageza kwidefanda agasohoramo bimwe bidashimishije ibyiza muri resolisiyo de confuri mu makupure abantu bagakwiriye kureba abajyanama ba resolisiyo de confuri hari uburyo bubaho ni uko wenda bisa nk'aho bihenda sinzi niba i burundi hari psikoloji imaze igihe kirekire mwagerageza gushaka ukuntu n'abo ngabo mwabashyira hamwe bikaba sisiteme noneho bakareba ukuntu bareba aho bazahurira cyane cyane ko ubundi ababyeyi ntibagakwiriye kuza mu rugo rw'umuntu baje gutera ibibazo nta ubu ngubu haba hari n'ikibazo uko urugo rwashinzwe ni ukureba ukuntu urwo rugo bongera bagasa nk'aho bagorora hari kagafwite bakagira
bakahasana kamasike ako kamasike ariko ntikaba ko gufunga ibibazo nanone ahubwo bashake n'ukuntu bya bibazo byazaga ibibazo bizima noneho bazajya banyura mu nzira nzima bajya guhura bakaganira ibyari ibibazo bikaba inzira isohoka birashoboka cyane kuko iyo abantu baganiriye mu nzira bari kumwe n'umuporofesiyoneri kuko hari amakomfuri aba akomeye cyane kugira ngo uzakuremo umuntu ko umukazana wawe agomba kukubera umugaragu cyangwa se umuko wawe agomba kukubera umugaragu cyangwa se mubayeri dufu ugomba kuguha amafaranga n'ubushobozi ibyo bintu ntabwo biba byoroshye cyangwa se nawe ngo yumve ko hari ba sekuru bagomba kugira icyo bamuha cyangwa se ba sebuko bande cyane cyane cyane cyane akenshi biba biba binashingiye no ku muco biterwa ngira ngo n'umuco abantu baba barakuriyemo uko bagiye batandukana reka twakire na rodrigue ikaze mu kiganiro muri sanga
yego
komeza uherereye he rodrigue
mbereye hano mu kiraro cya nairobi
ni ikibazo ni igitekerezo
urumva ikiganiro gifatiye hagati
ego
ntabwo nasubiye kumva kuri ijambo neza
Okay, urakoze cyane kuhamagara ku ijwi ry'Amerika eh, turi hamwe n'umutumirwa uh, Dr. Albert Gakwaya ni impuguke mu bumenyi bwa muntu akaba n'umuhanga mu byerekeye umubano no mu kunoza urukundo n'umubano bigera ku ndunduro inogeye bombi hari ibyo twari turimo tumushaka kumusobanuza bigendanye n'impamvu uh, ingimbi cyangwa se imiyabaga cyangwa abangavu uh, bakomeje guhura n'ibibazo byo kugirana imibonano mpuzabitsina n'abantu Ah, babaruta kure mu myaka turagushimiye ko wateze amatwi ijwi rya amerika reka twakire igisagara
abakarabe
ego
Eh, ni papa batatu igisagara mu rwanda Eh, ni ikibazo ni igitekerezo
Eh, nari igitekerezo nagira ngo ntange Mm.
impamvu wenda ababanga ababangavu barimo bararyamana n'abantu babaruta Mm.
wenda ntabwo ayo ko ari ikibazo cy'ubukene kandi ugasanga barimo barashukwa n'abantu b'abagabo bakuze babashikishije amafaranga wenda ngewe igitekerezo navuga ati nka leta y'u rwanda yareba uburyo yazajya ihana abo bagabo babashukisha amafaranga
urakoze cyane igisagara gutanga igitekerezo cy'uko ubyumva ukomeze kugira umunsi mwiza
yego nawe umunsi mwiza dr albert gakwaya um, hari noneho n'ikibazo cy'uko buriya nta nubwo navuga ko ari ikibazo ariko buriya mu by'ukuri n'abantu ugereranije imibare itangwa eh, n'abashinzwe ibarura urabona ko abantu bato eh, ari bo benshi mu rwanda kuruta abantu bakuru umuntu yavuga ko ibyo abo bantu bakuru babona cyane eh, ko barimo babona abana bato cyane kuruta uko babona abantu bakuru yaba imwe mu mpamvu ituma bagira imitekerereze yo kubashaka
Eh, na- ariko mm, mm, Jeff wakwihangana nkabanza nkavuga kuri icyo uwo mugabo avuze uwo muvandimwe avuze ni byiza ubwo bwaba uburyo bumwe bwo mu mu gi- nko muri igihe cya erijanse Yego.
bakaba bahana abantu bagiye kubonana n'abo bantu kuko urabona kiriya gikorwa ubundi nta muntu ufata undi ku ngufu iyo bavuga bati "Iyo- iyo bigera ubwo umuntu aza kuza atwite ni ukuvuga ko habayeho ikintu cyitwa consensus consensus barumvikanye eh, aprofitira kuri izo ntege nkeya z'uwo mwana kuko ni intege nke uvuga ngo wa mwana wakira utwo ubwo bushobozi tu- bavuga ko wakira guf- gufata uburyo buto mm, bukeya afite agakora ibyo bintu Ni- i- i- njye nkeka cyane ko ibyiza si uguhera ku- ku guhana kuko eh, ntabwo umuntu ashobora guhita abazidahita umuntu agiye kubonana ndetse n'iyo anamubona abana b'abakobwa cyangwa se abahungu ujya kubona uko- iyo afite igikundiro cyangwa se iyo amaze igi- kugira igikundiro atangira no guhinduka umuntu ufite igikuriro iyo atangiye kugira icyo gikuriro iyo hari umuntu wenda u- wafashijwemo ni- n'icyo kunywa ki- gisindisha cyangwa se ki- i- cyangwa se wenda n'andi mafurisitirasiyo cyangwa se n'amasiteresi n'ibindi byose twagiye tuvuga hejuru akaba nawe yabijyamo bikaza kuza kuvamo inda rimwe na rimwe u- ukoze sena do kirime ntabwo wabona i- i- i- ibintu byinshi washinja uwo muntu Mm, nibyo ngiye ndimo kuvuga nti ibyiza ahubwo ni ugufata ku buryo abantu bamenyerezwa ko icyo gikorwa gikorwa avec responsibility kandi kigakorwa bizi ko ntabwo bagihanira uriya gusa ntuzaza ngo uvuge ngo umuntu yaramfashe angira umugabo cyangwa se ngo umuntu yaramfashe angira umugore muvugana ntuzanavuga uko byagenze kuko wenda abantu benshi bazajya babona ndi- buriya iwacu wenda nitumara kugera no ku iterambere rirambye bazajya banakora n'ama-investigation banarebe no mu matelefone mbere yo kujyana umuntu eh, mu bucamanza aho rero urumva ko ngewe mm, i- i- ikintu cya mbere ni ugufata abana bacu tukabumvisha ko kwiyubahuka wemera utuntu tw'ako kanya ugatanga igihenze kuri wowe bizageraho ingaruka mu buzima bwinshi burebure ugiye kugira kuko ubu abantu bazamara imyaka myinshi kuko medicine irimo kugenda imara igihe none bibaze kubera ugize ibyago wa katorza cyangwa cumi n'itanu u- ugasanga ufite rya pfunwe rihoraho nibyo rero ndimo kuvuga nta muntu ubyara si ipfunwe ntibyagakwiriye gutera ipfunwe ahubwo umuco wacu byumvikanisha ko ubu ngo wabyaye ikinyendaro wagize gute ibyo rero nkwibwira ko kugira ngo wirinde kuzitwa gutyo uza- u- u- bigomba guturuka mu nyigisho ababyeyi abana n'aba muntu bagomba kumuha tukagabanya n'akariya kantu ko gukunda utuntu Eh, eh, tukiri aho tu- tukiri aho dr albert eh, ndabona dusigaranye iminota ine gusa ndagira ngo eh, usa usa nk'utanga inama nanone nk'abantu bakuze twigeze kuvuga biriya bintu bituma abantu bari basanzwe wenda bari kumwe umwe ashobora gutakaza eh, ku sinzi uko nabivuga ijambo ndaribuze ariko akaba areba mugenzi we akabona ko atakimushishikaje cyane cyangwa se atakimwishimira nk'uko yamwishimiraga mbere ni iki kintu cyakorwa kugira ngo abantu bafite icyo kibazo bahindura imitekerereze kwa kundi byari bimeze byongere kugaruka
iyo bitangiye kunanirana abantu iyo bitangiye icyiza cyakorwa kugira ngo ibimenyetso bitangira kugaragara ni ukutabasha kumwifuza muri unyura ahandi hirya hose uretse kugana kuri we mugahurira mu rugo haba umugabo cyangwa umugore ibyo rero ibyo akenshi ababikora ni abapsikologe cyangwa se depsikologe depsikologe nabo iyo bigezeho bikananirana dekirinisiyen cyangwa psikoterapeute bohereza umuntu kwa sekisologe definitivo yanyu mwembi iyo namwe mwumva mubishaka
ariko noneho turagufite turagufite kandi uri umusekisologe tanga nka umuti kuko dusigaranye iminota itatu usa n'utanga umuti wihuse ku bantu baba bumva ijwi rya amerika bafite ako kabazo babigenze bate kugira ngo yemwo ye kugira gutya ngo akate ajye gushaka abangavu cyangwa ingimbi ku ruhande icyo navuga ni uko buri wese mu rukundo buri wese agomba guhora ari misiteri ahora agomba guhora ari igitangaza ku wundi agomba gukora ku buryo ashoboka umwe ntamenye gahunda ze ntamwiyereke uwo ari we wese agahora ahinduka haba muri cya gikorwa haba mu rukundo haba mu maserivisi atari ukwitanga cyangwa se kwidona cyane kwigura ahubwo ari uko bigomba kugenda cyane cyane umugore ndetse noneho rero n'umugabo uwo byakwiriyeho none kubera siteresi ntuyihebe ntugire gute hari uburyo bwinshi bushoboka ugomba gukora ku buryo wongera kunezeza wa mugenzi wawe ariko mwese ntimuze guhura musa nk'abiteguranye cyangwa nk'abasuzuguranye uribaza ko abantu bose bajya ku kazi basa neza noneho ugasanga ukuntu usa neza kuko umugabo wawe yagushatse cyangwa umugore wawe yagushatse n'uwo mukorana ntongere ugarure ibyo ngibyo byemberetse n'umugabo wawe n'umugore wawe akubone usa neza mumeze neza kandi uburyo mukora ibyo mugomba gukora ibyo ari byo byose mubikore mu buryo butandukanye iteka ryose hajya habaho evolisiyo ko muhindura intebe zo muri salo ko muhindura amanapero nuko muhindura iki bihinduka ibintu bihora bituma habaho misiteri uhinduka igitangaza n'ibinanirana mujye kwa sekisologe biroroshye sekisologe arongera akabasiza ku murongo nk'uko byakagenda yumva nta mu magambo make dufite umwanya muto cyane ku buryo ntabona ukuntu mbigenza dufite umwanya mutoya n'abashaka gufata ijambo ni benshi cyane ariko ntabwo bidukundiye wenda tuzongera dufate umwanya tugaruke kuri iki kibazo ariko mu munota umwe nako ni mu masegonda makeya reka tuvuge ku bintu by'imyambarire cyangwa se by'imyitwarire hari uburyo bushobora gukoreshwa mu rugo hagati y'abantu babana bushobora gushyigikira wavuze ku kintu cya misiteri cyo guhora umuntu adasanzwe
iki ngiki cyo kereka ikindi kiganiro kandi ndahari tuzagikoreho kubera ko nicyo cya mbere gituma umuntu uhora iteka ryose uri umuntu uhenze kuri we ahora gushakisha ndetse bikaba byanaruta n'akazi ke nawe yirirwa gushakisha dr albert gakwaya umwanya utubanye muto cyane rwose ntabwo umenya ukuntu isaha irangiye ariko ndagushimye cyane ko witabiriye ubutumire hano ku ijwi rya amerika ubu utaha ntitugukenera nyabuna uzatwitabe nzabitaba rwose umuvandimwe joseph urakoze cyane ugira umunsi mwiza nshimiye kandi n'abari bateze amatwi radiyo ijwi rya amerika hamwe n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri